Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashimteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 16 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitootessa torba bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu an bafqaaduu moradaati qophii keenya har'a galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee daawwannaa antoonii biliinkan xumuramuu isaa. akkasumas godina walqixxee keessatti namoonni hidhamuu isaanii karaa biraatiinis daawwannaa dhuma biliinken kanarratti kan xiyyeeffate qabna qophii torbanii fayyaas hin qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduutti ceenaa oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha tujubeedha.
Akkam ooltan oduu galgala kanaa wajjin an tuujubee horaati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan kamisaa har'aa durataa gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Maammat waliin Finfinnee keessatti mari'atanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa wal qabatte badhaateef nagaa qabdu ijaaruuf ajandaa gamtaa Afrikaa kan bara 2063 dhugoomsuuf akkamitti gargaaruu akka dandeessu ni dubbanna. akkasumas yuunaayitid isteetsi waa'een daldalaa walaba ardii afrikaa yennaa ka'u galma gamtaa afrikaa kan walitti dhufeenya dinagdee naannoo attamiin haala wayyaawaadhaan deeggaruu akka dandeessu tuquudhaan ministirichi marii sana dura dubbatanii jiran akka dura ta'an koomishinii gamtaa afrikaa jedhanitti marii har'aa irratti dhimmoota hojiirra oolchuu adeemsa nagaa itiyoophiyaa waliin walqabatan kan haammate ta'uun ibsameera dura ta'an kun tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti raawwii waliigaltee diinummaaf wal barbaaduu dhaabuuf dhimmoota naannoo biroo fedhii waloo qaban irratti adeemsa jiru ilaalchisee yaada wal jijjiiraniiru marii finfinneetti geggeessameen booda biliinkan daawwannaa guyyoota afur afrikaatti geggeessan isa lammataaf gara niijeritti qajeelaniiru ministirichi biliinkan muummicha ministeeraa abiy ahmed waliin kaleessa dhimmoota adda addaa irratti mari'atanii jiran dubbiimaan ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi ned piraayis ministirichi biliinkaniif muummicha ministeeraa abii gidduutti mariin geggeessame michummaa gaarii yuunaayitid isteetsiif itiyoophiyaa gidduu jiru mirkaneeffamuusaa bakka bu'a jedhan jiraattonni magaalaa finfinnee daawwannaan ministirichaa hariiroo biyyoota lamaanii kan haaromsu akkasumas deggersaaf gargaarsa maallaqaarra uggura kaa'amee ture kan kaasu ta'uusaa abdii qaban ibsaniiru. daawwannaa biliinkanitti aansee itiyoophiyaan agwaadhaaf carraan kenname bakkatti akka deebi'ullee abdii qaban ibsanii jiran itiyoophiyaan agwaatti deebi'uuf fedhii isheen qabdu dhugumatti ni qooddanna jechuudhaan biliinkan kaleessatuu ta'uudhuuf ibsa kennanii jiru innaa itiyoophiyaan waliigaltee nageenyaa sana hojiitti hiikuuf itti fuftee jirtutti martinuu kallattii sirriirra deemaa jira jedhan biliinkan roobii kaleessaa biliinkan akka jedhanitti itiyoophiyaan hariiroo isheen yuunaayitid isteetsi waliin qabdu fooyyessuuf waliigaltee nagaa naannoo tigraay waliin irra ga'ame hojiitti hiikuu ilaalchisee fooyya'iinsa argamsiisuu qabdi walitti bu'iinsa naannoo tigraay waggoota lamaaf ture aansuudhaan itiyoophiyaan yeroo ammaa raawwatamaa kan jiru dhiittaa mirga namaa hamaan jiraachuu dhiisuusaa mirkaneessuudhaan mara kan haammachiiseef adeemsa ce'umsaa amanamaa ta'e hundeessuu qabdi jedhan jechuudhaan iskindir fireeuf keenedee abaata gabaasaniiru.
godina guraagee keessatti namoonni gaaffii naannoo kaasanii hidhamuu isaanii ibsanii jiru akka jiraattonni kun jedhanitti hidhaan isaan irratti raawwate seeraan ala poolisiin immoo namoonni kun kan hidhamanii okkora kaasuudhaaf yemmuu yaalaa jiranidha jedha gabaasa kanas tujube.
jiraattonni naannoo kibba itiyoophiyaa godina guraagee akka jedhanitti namoonni dhuunfaa jaatamaa ol ta'an kanneen gaaffii mootummaa naannoo hundeessuu deeggaran jedhaman seeraan ala hidhamanii jiru. namoota hidhaman keessaa kaan isaanii miseensota mana maree naannoof godinaa himannaarraa bilisa ta'uu isaanii vo'eef ibsaniiru miseensonni paartii mormituu paartii haqaa hawaasummaa itiyoophiyaas namoota hidhaman keessaa tokko ta'uu paartichi beeksiseera koomishinarri poolisii naannichaa alamaayyoo maammoo garuu namoonni dhuunfaa kun godina guraageetti jeeqamsa kakaasuudhaaf shira xaxan jedhamanii shakkaman ta'uu vo'eetti himaniiru jedha yoonaattaan zabdiyoos hawaasaarraa.
paartiin siyaasaa haaraan tinsaa'ee sabaa indartaa jedhamu hundeeffamuu isaa guyyaa kaleessaa ibsee jira paartichi ibsa finfinnee keessatti kenneen boordiin filannoo biyyaalessaa beekumsa amma tokko laachuusaa fi ibsee jira paartiin kun itti fufuudhaanis olaantummaa adda bilisummaa uummata tigraay isa uummata tigraay akka falmu dubbatee jira hanqina haqaa fi bulchiinsa gaarii tigraay keessa jiru akka falmu kan ibse paartichi mootummaan federaalaa hojjattoota mootummaa naannoo tigraay warreen ji'oottan 20 oli kaffaltii malee jiraatanii fi akka kaffaltii gatiin isaanii gadhiifamu akka barumsii fi geejjibni lafaa jalqabamu gaafachuu isa gabra mikaa'el gabra madiini gabaasee jira immoo gara oduu biraatti ceenu mootummaan soomaaliyaa warreen miseensota garee alshabaabii dooktarotaa fi loltoota fakkaachuudhaan balaa namarratti geessisanii namoota ajjeesan irratti du'a murteessuu isaa gabaasee jira oduu kanas akka ittaanutti bal'inaan isinii dhiyeessina.
manni murtii waraanaa soomaaliyaa hidhattoonni alshabaab dooktoraaf angoota waraanaa fakkaatanii dhukaasa raawwatan kanneen ittiin jedhe sadii akka ajjeefaman ajajee jira ahmad mahammad soomaaliyaa maqdishoo irraa akka gabaasetti manni murtii oliiyyannoo waraanaa maqdishootti argamu namoota sadii hidhattoota alshabaab jedhaman kanneen of jijjiiranii haala lubbuu namaa galaafatu magaalattii keessatti raawwatan irratti adaba du'aa roobii kaleessaa akka raawwatamu ajajeera. manni murtichaa akka jedhetti ga'eessi umurii waggaa 38 mohaammed abdiinuur jiiroo maqaa sobaa fayyadamuu dabalatee dooktar faanaa jechuun akka waan ogeessa fayyummaa sammuu ta'etti of ibse aangawoonni akka jedhanitti bara 2021 manneen nyaataa maqdishoo keessatti argaman lamarratti boombii darbachuudhaan lubbuu namoota 20 galaafate manni murtichaatti dabaluun jiroon yoom akka ta'e ibsuu baatus haleellaa istaadiyoomii kubbaa miilaa. dugdee magaalaa maqdishootti raawwatameen namoota lama ajjeese ji'a guraan alaa keessa immoo boombii of wareegaa loltuu tokko ajjeeseef gargaarsa kennee jira ittaanaa abbaa langaa mana murtii waraanaa akka ta'an muummiin huseen abdallaa akka jedhanitti manni murtichaa mohaammed abdiinuur jiroo kan dooktar faanaa jedhee of waame mohaammed abdullee abookoo kan bimaaloo jechuun beekamuuf shariif mohaammed bargaadlee. ayaanlee kan maqaa jeegoo jedhamuun beekamu irratti adaba du'aa muree jira kan umriin waggaa 36 bimaaloon ajajaa waraanaa of fakkeessuudhaan bara 2019 keessa mana nyaataa maqdishoo keessaa tokko haleeluudhaan namoota 11 galaafate manni murtichaa akka jedhetti bimaaloon waggaa tokko dura finxaaleeyyii alshabaabiin buufata xayyaara maqdishoo irratti haleellaa raawwatame gargaaruudhaan loltu tokko ajjeesee jira kan umriin waggaa 53 ayaanleen waraana soomaaliyaa keessaa ajajaa waraanaa ta'uun tajaajilaa turuun ibsamus waraanni garuu ni haale manni murtichaa akka jedhetti ayaanleen baatii guraan alaa keessa galma gabaa maqdishoo boombiidhaan haleelee namoonni 16 yoo du'an kanneen biroon 38 immoo madaa'aniiru.
biyyi maalaawii obomboleettii ishee mudateen gargaarsa addunyaa gaafachaa jirti qixxaata darbe obomboleettiin fireed jedhamu biyyattii rukute yoo xinnaate lubbuu namootaa 225 galaafachuun isaa gabaasamee jira gabaasni kunis ittaanii dhiyaata bal'inaan.
pireezidaantiin maalaawii kibxata darbe erga obomboleettiin fireedii jedhamu biyyattii kibba bahaa afrikaa kana rukutee lafti fottoquudhaan kanneen dhibbaan lakkaa'aman galaafatee booda balaa biyyoolessaa dhaqqabe furuuf deggersa addunyaaf iyyataniiru obomboleettiin kun dhuma torbaniirra torban sadii yeroo hin guunne keessatti yeroo lammataaf gara andaara galaana afrikaatti deebi'ee du'uuf manca'uu qabeenyaa ka dhaqqabsiise yoo ta'u maalaawii garuu yeroo jalqabaaf mudate. pireezidaant laazaar chaakaweeraa gadda biyyoolessaa torban lamaaf labsuudhaan sadarkaan gaaga'ama asitti nu mudachaa jiru qabeenya nu harka jiru caalaa guddaadha jedhan mootummaan lammiilee maalaawii kuma kurnaan lakkaa'aman kanneen obomboleettii kanaan miidhaman gargaaruuf kwaachaa biliyoona tokkoof tuqaa ja'a yookaan doolaara miliyoona tokkoof tuqaa shan gumaachuuf waadaa galeera aangawoonni akka jedhanitti biyyattii keessaa yoo xiqqaate namoonni 225 yoo du'an kanneen biroon dhibbaan lakkaa'aman immoo madaa'aniiru obomboleettiin fireedii jedhamu biyyattiif gara biyya hollaa moozaambiikitti ce'ee lolaaf lafti fottoqee biyyoota lamaan irraa namoota 290tti kan hedaman yoo du'an kutaa kibba maalaawii keessuma magaalaa daldalaa ijoo bilaantaayiriif naannoo isheetti gareen baraarsaa namoota lubbuun hafan barbaaduuf yaalii gochaa jiran.
ministirri ittisaa yuunaayitid isteetsi looyid oosten erga raashaan diroonii yuunaayitid isteetsi galaana gurraacha keessatti kuffistee booda hanga seerri addunyaa eeyyamutti yuunaayitid isteetsi balali'uu ishee itti fufti jedhaniiru oduu kanaafis tujube.
waraanni yuunaayitid isteetsi viidiyoo kamisa har'aa ka waraanni raashaa ka diroonii hordofii yuunaayitid isteetsi jidduu seenuudhaan kibxata darbe galaana gurraacha irratti kuffifamee gadhiisee jira xayyaarri raashaa suu 27 utuu boba'aa gannaqu yeroo diroonii yuunaayitid isteetsi mq 9 duubaan dhiyaate gubbaarra utuu darbu agarsiisa viidiyoon kun suu 27 lammaffaan haala wal fakkaatuun kan itti dhiyaate yoo ta'u yeroo diroonitti bira ga'u waraanni yuunaayitid isteetsi xayyaarra waraana raashaa diroonii kana waliin walitti bu'ee. ennaa jedhutti waraabbiin viidiyoo adda cite waraabbiin viidiyoo inni dhumaa akka mul'isutti waraabbiin sun itti fufee balaan balleen diroonitti dabuu ishee mul'ise viidiyoon kun kan gadhiifame ministirii ittisaa yuunaayitid isteetsi looyid oostin gita isaanii raashaa waliin waa'ee walquunnamtii kanaa erga dubbatanii guyyaa tokko booda ameerikaan balali'uuf bakka seerri sadarkaa addunyaa hayyamutti socho'uu itti fufti xiyyaarota waraana ishee haala nageenya qabuun of eeggannoo qabuun hojjechuun dirqama raashaati jechuudhaan oostin reefuu ministeera ittisaa raashaa sargee shoohiguu waliin bilbilaan haasa'uu xumuruu isaanii erga beeksisanii booda gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru erga onkoloolessaa as hoogganoota ittisaa lamaan gidduutti haasa'an bilbilaa isa jalqabaa ta'u aangawoonni kun beeksisanii jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinken walitti dhufeenya biyyoottan lamaanii isa sababa wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba itiyoophiyaa keessatti taasifamaa turee fi lubbuu namoottan kuma dhibba shanii ol galaafateen kan ka'e laafee ture deebisanii jabeessuudhaa fi hangafoota mootummaa itiyoophiyaa wajjiniin mari'atanii turanii marii isaanii kana keessatti waa'een imaammata ceehumsa haqaatii fi waa'een itti gaafata. gaafatamummaa dhumiinsa raawwatame dhimma ijoo akka ture gabaasni sindiiseen qopheessite ibsee jira dabalanni gabaasa kanaa kunooti waliin nu caqasaa. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken yommuu hangafoota mootummaa Itoophiyaatii fi hangafoota Tigraay waliin Finfinneetti wal arganii mari'atan sirni bunaa aadaa Itoophiyaa jalqaba gaarii ture. gareewwan hunduu wal waraansa hamaa waggoottan lamaa fi taasifame keessaa ba'anii walitti dhufeenya isaanii deebisanii jabeessuudhaaf ni barbaadu. Bilinken lubbuu namoottan darbee fi namoottan hedduu dandamannaa irra jiran yaaduudhaaf yeroo muraasa fudhatan.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed.
dhugumatti walitti bu'iinsichi badiinsa ture kan kuma dhibbatti lakkaa'amanu du'aniiru okkorri saalaa bal'ina qabu dubartoota irratti raawwateera miiliyoononni mana isaanii gad lakkisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru hedduun nyaata dawaa fi qoricha barbaachaa turan hospitaalonni mannoottan barumsaa dhaabbileen daldalaa meeshaalee waraanaatiin barbadaa'aniiru lubbuu baraaruudhaaf jireenya jijjiiruudhaaf waliigalteen diinummaa dhaabuu bu'aansaa guddaadha qawween calliseera akkuma wal waraansii dhaabbateen sarbiinsi mirga namoomaa hir'ateera jedhan bilinkan hoggantoonni afrikaa muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiyyi ahmedii fi hoggantoonni tigraay waliigaltee diinummaa dhaabuu ji'a sadaasaa keessa taasisame fi isa yuunaayitid isteetsiin deeggaramee fi akka galataa qaban dubbatan bilinkan bilinkan oduu gammachiisaa biraas ibsaniiru yuunaayitid isteets gargaarsa itiyoophiyaaf taasifamu keessaa bakka guddaa akka qabdu himan. har'a lammiilee itoophiyaa miiliyoonatti lakkaa'aman warreen walitti bu'iinsaa fi hongeedhaan miidhamanii fi nyaata atattamaa fi akkasumas gargaarsa namoomaatiif kan oolu gargaarsa dabalataa doolaara miiliyoonii dhibba sadii fi miiliyoonii soddomii tokko kennuudhaaf murteessuu keenyaan ibsaa jedhan ogeessi vo'etti dubbatan tokko waan hunda bakka isaatti deebisuun waan yeroo fudhatuu fi waan battalatti guutamu akka hin taane dubbatan garuu yuunaayitid isteetsi gargaarsaa fi bakka addaa qabdi. jedhaniiru. Joosef Siigaal yuunivarsiitii ittisa biyyaalessaatti wiirtuu qo'annoo tarsiimoo Afrikaa irraa akkana jedhu.
And I think that's where the United States has a very critical role to play as a trusted actor, as a guarantor.
Yuunaayitid Isteets akka garee amantaa qabduutti akka waabiitti bakki suni bakka isheen gahee murteessaa itti taphattu natti fakkaata. Yommuu gareewwan lamaanuu fuulduratti tarkaanfachaa jiran kanatti dantaan lammiilee Tigraay hubatamaa akka jiru mirkaneessuun ni danda'ama. Birmadummaanii fi dantaan Itoophiyaas akka kabajamu mirkaneessuun ni danda'a jedhan. Ogeettiin biraa VOA'tti dubbatanii Abiyyi Ahmed walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsii wajjin jiru deebisanii arguudhaaf akka barbaadan dubbatu. Sagantaa daldala bilisaa dabalatee garuu akeekkachiisa qabu. Saaraa Yaagarii Waashingtan DC'tti daayirikteera dhaabbata Human Rights Watch akkana jedhu.
What he has been doing is downplaying the atrocities that have occurred by all warring parties, but also his own.
Kanaafuu wanti inni hojjechaa ture hammeenya qaamota waraanaa hundaan raawwatame kan isaanis qajeelfama mataa isaatiin iddoowwan akka Tigraay keessatti raawwatame xiqqeessuudha. Kanaafuu gargaarsa dinagdee Yuunaayitid Isteets irraa argachuu barbaada. Daldala bilisaa qabaachuuf, daldala gara Itoophiyaatti deebisuuf michoowwan biroo naannoo addunyaa jiraniif arjoomtonni fedhii akka qabaatan. gochuuf yaalaa jira.
Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaadhaaf maaliif barbaachisaa taate? vaandaa feelbaa biraawun wiirtuu istiroot taalbootiin isa nageenya tarsiimoo fi teekinooloojii isa biriwukiliin niiwuorkitti argamu irraa gaaffii kaaroon vaaldaamiin vi'oo irraa dhiyaatee fi deebii kennanii jiru.
It's a very large populous country with a hefty military force in the Horn of Africa and um, has been for two decades a U.S. principal ally in counterterrorism.
Gaanfa Afrikaa keessatti biyya uummata hedduu fi humna waraanaa qabdudha. Waggoota kurnan lamaaf michuu Yuunaayitid Isteets ta'uudhaan dhimma shororkeessummaa kutaa sanaa irratti hojjattee jirti. Sun ammas waan hin jirre miti. Duula Alshabaab irratti gaggeeffamu keessatti qooda barbaachisaa qabdi. Itoophiyaan gara fuula duraatti loltoota ishee gara Soomaaliyaatti ni ergiti jennee eegna. Kanaaf ajandaan shororkeessummaa ajandaa akkaan barbaachisaadha. Lammaffaan dhimma barbaachisaa Yuunaayitid Isteets hubatte tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa kan naannoo Tigraay sana qofa akka hin taanedha. Dhimmi dhoowuu danda'u guddaan naannolee biyyattii adda addaa keessa jira. Rakkoo hamaa wal waraansi Tigraay keessatti gaggeeffame hordofsiise. Oromiyaa keessatti wal waraansi yoo babal'ate. Kana malees waa'ee dhimma amaaraa hunduu furmaatarraa fagoo jiru. Sadaffaa tasgabbii dhabiinsa Oromiyaa keessaa sirnaan dhimma ajandaarra jirudha. Wal waraansi Oromiyaa fi kutaalee biyyattii kan biroo keessatti ka'uu mala. Dhimmi biraan immoo Chaayinaan Afrikaa keessatti mul'ataa deemuun Yuunaayitid Isteetsiin yaaddessee jira.
bilinken nagaan bu'uu isaa itoophiyaan karaa sirriirra jiraachuu ishee ibsanii jiru yuunaayitid isteets hawwii ishee ibsiteetti garuu yeroo ammaa kana waa'ee sagantaa daldalaa yuunaayitid isteets deebisanii simachuudhaaf qophii miti jedha gabaasni sindiisiin daawwannaa ministiira dhimma alaa yuunaayitid isteets antoonii bilinken itoophiyaatti taasisanii ilaalchisuudhaan qopheessite. Hayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaanus waa'ee dhuma daawwannaa Antoonii Bilinkan kan ilaallatudha. Daawwannaa kana ilaalchisee akka yaadanuuf kennan nama daandii hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteets irraa affeeree jira. Waliin na caqasu.
Dr. Alamaayyoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan daawwannaa biyyoota afrikaa lamatti fuuleffate gidduu kana geggeessanii jiru itiyoophiyaaf nijeritti kan fuuleffate jechuudha kaleessa immoo itiyoophiyaadha kan isaan oolanii maaliif itiyoophiyaaf nijeritti fuuleffatan.
maaliif afrikaatti fuuleffatan jechuun gaarii natti fakkaata bara cold war ni jedhamu yookiin immoo waraansa qorraa ni jedhamu sun bakka dhaabbateetii jalqabe addunyaan hundumtu gar tokkotti diriirtee humna ameerikaa jalatti diriirtee waan jiraachaa turtee fi warri ameerikaa fuula isaanii gara awuroopaaf gara eeshiyaatti xiyyeeffatanii afrikaa ofirraa faccisanii gatanii turan sana booda. Kanarraa kan ka'e gaafa giloobalizimiin guddatee warri akka chaayinaa faa kun ekonomiin isaanii ol ka'uu jalqabu afrikaan kun harka eenyuu akka hin jirre hubatanii achirratti xiyyeeffatanii jechaadha dippiloomaasii isaanii. Kanarraa kan ka'e sochii ekonomii, sochii siyaasaa baay'ee adda addaa faana bu'anii Afrikaa harka galfachaa jiru. Inni kun Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa guutummaadhaan rifachiisee gaabbisiisee jira. Kanaaf Afrikaa ofitti deebisanii mo'achuudhaa fi carraaqaa jiru. Bilinkan kan eegda shoomaniiti si arfaffaa isaanii deemuu isaaniidha Afrikaatti.
Afrikaa keessaa immoo maaliif Itoophiyaaf Niijer ta'e?
Ani Itoophiyaa irratti tun dubbadhee natti wayyaa Itoophiyaan egaa akkuma beeknu yeroo waggaa lamaa kana keessatti waraansa sibil waarii guddaa adeemsisaa waan turtee fi isa kana fedhii Ameerikaa waan fudhachuu diddeef hariiroon Ameerikaadhaaf Itoophiyaa hedduu jiru akka maletti badee ture. Kanaaf araarri akka inni ta'uu dhiibbaa guddaa gochaa turte ameerikaaniin ikonomik levereejii isheedhaan dhiibbaa guddaa gochaa turte dhiibbaan kun immoo akka hojii irra bu'u humna haaraa laachuudhaaf faana bu'uudhaaf jechaadha Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii jedhee yaada.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti geggeessan kanarratti marii aangawoota waliin geggeessan kanarratti dubbiin ijoon waliigaltee nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessametti kafuuleffate ture. Achi keessatti jechoonni isaan gajjabeessanii kaasaa turanii itti gaafatamummaaf murtii haqaa ce'umsaa ka jedhudha. Maal jechuudha kuni maaliif kanatti fuuleffatan?
Kaayyoon ilaalcha kanaa peace and stability jedhan nagaa fi tasgabbii jechaadha. Isa kana irratti keessumaa kan isaan ija isaanii guutuu irra keewwatanii dubbatanii amma yoo ta'e naannoo sanatti haqni namaa dhiitamaa jira dimbarri Tigraay dhuqamaa jira jedhanii kan Eertiraan ammayyuu qooda fudhachaa jirti. Humnoonni Amaaraa biyya Tigraay kan jedhamu kana keessa ammayyuu jiru. Kanaaf inni kun dhuma argachuutu isaaf qaba araarri kun bu'uudhaaf jechuudhaanidha. Hansaan irratti dubbachaa turan inni guddaan isa kana.
Murtii haqaa ce'umsaa inni isaan jedhan oo Dooktara Lamayyo?
Murtii yookiin tiraanzishinaal jastiis jedhanii himatan kun mootummaarraa mootummaatti ce'umsatu hin ta'iin waraansa kana keessatti haqni ilma namummaa akka malee dhiitamee jira. Isa kanaaf itti gaafatamummaan jiraachuutu isaaf qaba. Inni kun immoo qoratamuutu isatti jira kan jedhu dhaabbi cimaa godhattee jirti Ameerikaan. Isa kanaadha tiraanzishinaal jastiis jedhan akkaawuntabiliitii godhamuutu isaaf qaba kan jedhu. Haa ta'u karaa mootummaa Itoophiyaa wanta kanaa karaa Yuunaayitid Neeshinii keessa yeroo baay'eetti dhiyaate mootummaan Itoophiyaa kanaaf fedhii guddaa argisiistee hin jirtu. Maaliif itti gaafatamummaan kun yoo dhufe mootummaan Itoophiyaa guutummaadhaan seera addunyaa keessatti dhiyaachuudhaaf dirqamuu waan maluuf kanarraa of qusachuudhaaf yaalaa jiru isa kana akka hojiirra oolu kan Ameerikaan amma itti jala murtee cimsitee jedha isa gaafii Yuunaayitid Neeshiniin kaase kana.
Haasawa isaanii kaleessaa keessatti Bilinken haalli Oromiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu waldhibdeen karaa marii furamuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran kanoo akkamitti ilaaltu dooktar Alamaayyoo?
Dhugaa kun dubbii ijoo itti deeman hin ta'in malee haala Oromiyaa keessas nagaadhaa fi dimokiraasiidhaan hiikamuutu isaaf qaba kan jedhu dhaabbii fudhatanii kana ergaa kana muummichaaf dabarsanii jiru. Haalli Oromiyaa jedhamu kun garuu maal akka inni ta'e keessatti ibsanii waan himan hin qaban. waraansa oromiyaa keessa adeemu haa ta'u mirga ala namaa dhiitamuu bal'inaan oromiyaa keessa adeemu kana haa ta'u lola ummatoota adda addaa hedduu jiru haa ta'u maal akka ta'e sirriitti waan ibsanii hin qabanii xiyyeeffannaa guddaa akka laanneef kuntu waan argisiisu natti fakkaata.
Dooktar Alamaayyoo walumaa galatti daawwannaa Antooni Bilinkan Itoophiyaatti taasisan kanaan haalli jiru ammam gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a jettanii yaaddu. mootummaan Itoophiyaa ammam daawwannaa isaanii kanaa akka dhimma ijootti fudhate gaaffii dhiyaataa jiru kana hojiirra oolchuudhaaf kutataadha jettanii yaaddu.
Ee kun egaa humna Ameerikaa dinagdeedha. Kanaan duras dinagdee gargaarsa irraa dhaabuurraa kan ka'e nigdiima Afrikaan Growth and Opportunity Act kan jedhamu sana keessaallee Itoophiyaan moggaa dhiiburraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hanneen dirqame araara kana keessa gala. kanaaf amma kan isallee bilinkan gargaarsa doolaara miliyoona dhibba sadii soddomii tokko gargaarsa ala namummaaf nallaata jedhu kana kanatu mootummaan kun utuu hin jaallatiin dirqamee jechaadha fedhii ameerikaa hojiirra oolchuu irratti jiraa jedhee yaada garuu akkasuma jennu isa tiraanzishinaal jasti akkaawuntabiliitii jedhamu kanas fudhatanii hundumaa hojii isaarra oolchuu jechuudhaaf garuu na rakkisaa jechuudha. nagaan keessuma Tigraayidhaaf mootummaa Itoophiyaa hedduutti ijaaramuu isaaf qabu harkaanfii guddaa adeemee jira. Umura hin godhata jedheen abdadha haala amma jirurraa ta'ee ilaalu. Kun jechuun garuu rakkoon biyya sana guutuu walumaa galatti hiikama jechuu ta'uu dhiisuu danda'a.
Hayyuu falasama siyaasaa Dooktar Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa carraa kanaa kennu keessaniif
Ayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha qophii har'aa keessatti isa kan torban darbe waa'ee dhimma haadholii irratti jaallanneen Dooktar Asaffaa Simeetii wajjiniin gooteedha. Gaaffii jaallanne irraa jalqabnee itti fufna.
Biyyoota guddataa jiranii fi biyyoota guddatan jedhaman gidduu addaddummaa guddaan akka jiru hima. Qorannaan maxxanfamaa jiru. Kanarratti hubannaan qabdan maal unacceptable disparity jedhamu kan fudhataman qabneedha garaagartummaan jiru biyya yeeyyolii fi biyyoota dureessa keessatti. Akkuma beekamu baay'inni haadholee duuti quunnamu yeroo ulfaa yeroo dahumsaa fi dahumsa booda guyyaa afurtamii lamaan kana keessa jiran baay'inaan harki sagaltamii shan ol kan ta'an biyyoota yeeyyolii keessa kan raawwatamudha. Kunis maalinni kan inni ibsu tajaajilli fayyaa kennamu qulqullina kan hin qabne ta'uu. Lammata tajaajilumti fayyaa nama hunda bira akka hin geenye kan ta'u. Hojjetaan fayyaa beekumsa qabuu fi gahumsa qabu kan hin arganne ta'uu. Qorichi silaa yeroo baay'ee du'arraa haadholee baraarsuu danda'u baay'inaa fi qulqullinaan kan hin argamne ta'uu kan argisiisudha. Baay'ee garaagartummaa guddaatu jira. Garaagartummaa guddaatu jira. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf amma yoo chaad fa'aa ilaalle gara kuma tokkootii oli. Itoophiyaa keessa yoo ilaalte gara kuma dhibba dhalatan keessaa haadholee gara dhibba afuriitti du'aadha. Biyya Itoophiyaa keessatti gara dhibba afurii fi kudha lamaati fakkeenyaaf kan du'u amma Itoophiyaa keessatti kan laalu. Kanaaf biyyoota gurguddoo yoo ilaalan immoo ijoollee dhalatan kuma dhibba tokko keessa haadholee takka lama akkana kan du'an. Kanaaf baay'ee garaagartummaa qaba.
Biyyoota qaroomanii fi biyyoota guddataa jiran keessa adda addummaansaa guddaadha jenneera duuti haadholii. Garuu kana hanqisuuf waan tokko gochuun hin danda'amu maal gorsitu akka ogeessa fayyaa?
Unintended pregnancy jechuu danda'a. Namni tokko odoon beekin ulfaa'uu danda'a yookiin dirqamee ulfaa'uu danda'a. Kanaaf gaafa odoon beekin ulfaa'u yookiin dirqamee ulfaa'u yoo fedhiidhaan hin ulfaa'in tajaajila fayyaa yooma jiraatellee naannoo isaanii jechuudha fudhachuu irratti rakkootu jira. Beekumsa irratti rakkoon jira. Fedhii dhabuutu jira. Kanaaf yeroo baay'ee garam deemu gara ulfa san addaan kutu yoo addaan kutan immoo bakka tajaajilli ulfa addaan kutiisaa kun hin jirretti bakka qulqullina hin qabnetti deemu hansifa booshiniidhaaf saaxil ba'u kanaaf. yeroo baay'ee haatiis daa'imni silaa ulfaa'e sunis wajjin du'uu danda'a. Kanaaf hamma danda'ametti ulfi sun kan dirqamaan yookiin unplanned pregnancy yookiin unintended pregnancy akka hin dhalanne duraan dursanii waan ittiin ittisan waan akka karoora maatii nama hundaafuu keessattuu ijoollee adoolesantii jechuudha. Ijoollee gaheessota irraa calqabanii hamma dubartii heerumtee warra abbaa warraa waliin jirtutti kennuufiin. gaariidha. Aksas salphumatti odoo gatii guddaan baasin keessattuu biyyoota akka keenyaa kana keessatti bilisaan kennamaa wanni guddaa barbaachisu garuu hubannoo haa argatanidha. Namoonni akka fedhii isaanii malee akka ulfoofne gochuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin tarii yoo erga ulfaaniin booda immoo akkuma jedhame namni dirqamee ulfaa'uu danda'a. Gaafa ulfaa'ee hamma danda'ametti gargaarsi godhamee fi ulfa san akka dahuu danda'an erga dahaniin boodas kunuunsi fayyaa godhamu postnatal care kan jedhu erga dahaniin booda akka kennamuuf godhuudha. Yoo tarii yoo tarii lakkii ofirraa nardaanan kuta kan jedhu ta'e safe abortion service jechuudha. Bakka seerri hayyamutti biyyoonni tokko tokko ni hayyamu biyyoonni tokko tokko immoo haaloo akkuma seerattuu dhoowwuu danda'u. Bakka seerri hayyamutti garuu safe abortion service jechuun kennamuufi barbaachisaadha. Tajaajilli ulfa addaan kutuu kan fayyaa qabu jechuudha. Kan biraa ogeessi fayyaa tajaajila kana kennu gahumsa qabaachuu qaba. Gahumsaa fi amantaa tajaajila kana kennu irratti sirriitti qophaa'uu qaba. Qorichi lubbuu haadholee baraaruu danda'u immoo kan waajjira fayyaa addunyaatiin addaan bahee jiru jira akkuma. biyya adda addaa irratti baay'inni isaa xiqqaachuu guddachuu danda'a garuu kiriitikaal kan ta'an hin jiran fakkeenyaaf amma akka yoo dhiigni akka dhaabatu kan godhu oksitoosiin jedhama. Yoo duratti akka nime iklaamsiyaa piriiklaamsiyaa.
Hayyee hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.